iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari imiryango irengera uburenganzira bwa muntu iranenga uburyo itegeko ryemerera gukuramo inda ku babyemerewe rishyirwa mu bikorwa iyi miryango irasaba abashinzwe gushyira mu bikorwa iri tegeko kwirinda amarangamutima ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari giridi mu magambo ahinnye y'icyongereza utangaza ko nyuma y'uko u rwanda rwemeje ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda hari bamwe mu bashinzwe kubishyira mu bikorwa batubahiriza iri tegeko mu nama yabaye huzuye umuryango ikigo gishinzwe ubuzima rbc n'umuryango uharanira ubuzima hdi basobanuriye itangazamakuru aho gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe gukuramo inda nyuma y'imyaka igera kuri ibiri rigiyeho dr afrodis kagaba akora muri hdi avuga ko hakiri imbogamizi zo gufasha abifuza serivisi yo gukuramo inda turimo turahura n'ikibazo cy'imyemerere y'abaganga muganga wahuguwe nk'umuganga arakubwira ati ngewe nkurikije ibyo nemera naho nsengera ibi ntabwo nagira nte ngo ntabwo nabikora ndetse ugasanga muganga anafashe inshingano zo gusengera waje kumusaba serivisi ukibaza niba muganga yahindutse pasiteri ariko ubujyanama yashaka kureba wowe nka muganga ntabwo ari bwo kumusengera ko nashaka gusenga hari azagira ate
itegeko nimero mirongo itandatu n'umunani akarongo bibiri na cumi n'umunani byo kuwa mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo y'ijana na makumyabiri na gatanu riteganya ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda barimo umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani umuntu wahohotewe uwashyingiwe ku ngufu uwatewe inda n'umuntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri ndetse n'umuntu iyo nda itaguye neza ku buryo ishobora kumwica umukozi mu ishami rya rbc rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana umwana kanyamanza eugene avuga ko muri rusange gukuramo inda bihanwa n'amategeko ariko ko mu buryo bwashyizweho bworohereza ababyemerewe basabwa gusa ibarwa bandikira imbere ya muganga kugira ngo muganga yemere kubakuriramo inda kanyamanza asobanura ko gukuramo inda bikorerwa mu kigo kiri ku rwego rw'ibitaro byaba ibya leta cyangwa ibyigenga kandi nta rwandiko ruvuye mu kigo nderabuzima taransiferi umuntu asabwa uretse uw'inda imereye nabi abandi babyemerewe n'amategeko ngo ntabwo bashobora gukuramo inda irengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri nubwo nta byinshi ushaka gukurirwamo inda asabwa uretse urwandiko yandika yiyemerera ko ari bubyifuza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima asobanura ko iyo bigaragaye ko wasabye gukurirwamo inda yabeshye abihanirwa n'amategeko uyu ni bwana gatari steven umunyamategeko muri giridi mu gihe bigaragaye ko wa muntu yabeshye amakuru noneho azakurikiranwa nk'iki ese hashobora kubaho iperereza rizabaho cyane bitewe n'ubifitemo inyungu twibuke ko kugira ngo iperereza ritangire mu rwego rw'amategeko rishobora gutangizwa n'umuntu ubifitemo inyungu rishobora gutangizwa n'umuntu ku giti cye rishobora no gutangizwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kubera impamvu izo ari zo zose bivuze ngo uwo muntu ari egisipoze n'ubundi kugeza ubu nta kazi irabaho ariko ukuntu itegeko ryubatse bisa kuko n'abari bafunze abenshi n'abagiye ngo yiripotinga n'ubu polisi yafashe ahubwo abenshi ni wa musore amutenda akaza kuvuga ngo umuntu yankuriyemo inda mbere y'uko iri tegeko rijyaho umuryango giridi ugaragaza ko hari abagore n'abakobwa benshi bakuragamo inda bamwe ikabahitana abandi bagafungwa urugero ni urw'uyu mugore wafunzwe imyaka makumyabiri n'umwe azira gukuramo inda nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda mbona nta bushobozi mfite inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi niburanira nabi yitwa kwihekura ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu ubu burundu rero nari nyimazeho imyaka makumyabiri n'umwe aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye mu by'ukuri naragororotse narababaye imyaka makumyabiri n'umwe maze mu gihome mu nzu y'imbohe ni imyaka myinshi cyane hanze sinkibuka Eh, naje gufungwa mfite imyaka cumi n'umunani imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc igaragaza ko kuva aho iri tegeko rigiriyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu bagera ku ijana na mirongo itanu aribo bamaze gusaba gukurirwamo inda mu gihe babyemerewe n'amategeko umuyobozi wungirije w'uyu muryango madamu vestine umurisa akemeza ko mbere y'iri tegeko abakobwa b'abakene aribo bakuragamo inda mu buryo bwa- byashoboraga no kubashyira mu kaga ese uyu munsi niba tubona iriya mibare y'abasabye mu buryo bwemewe n'amategeko ijana na mirongo itanu nibo bonyine bahari bakuyemo inda kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye ba bantu ibihumbi cumi na bibiri nababwiraga twasanze ufitemo akazi gamuhemba amafaranga menshi byari ibihumbi bitatu ni ukuvuga ngo itegeko ryahanaga abatishoboye uyu munsi rero muri bwa buvugizi twakoze twaravuze tuti reka dukore itegeko abanyarwanda bose bagera gute bazibonamo bivuga ngo iyo wa- wapuraninze wafashe icyemezo ku buzima bwawe nta wundi wagikuramo natwe abanyamategeko ntidushobora kuba twakwicara ngo amategeko tuyareke kubera imyemerere ye yacu mureke dufashe abanyarwanda ku icyemezo cyawe ku idini yawe n'umuco wawe choice ni iyawe ariko amategeko yo agomba kujyaho tukayashyira mu bikorwa nta uvuga ngo inzitizi umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa gridi muri Vestina yavuze ko inyigo bakoze igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakobwa bari bafungiwe gukuramo inda barengaga ibihumbi cumi na bibiri n'abandi bagera ku bihumbi cumi na birindwi bakiriwe kwa muganga bari banyweye imiti yo gukuramo inda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi ahavugwa ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu gihe cy'ibiruhuko ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza je igituma niyumviye kuzanga nacasinze ndondera amahera y'amakayishu umuvyeyi nawe ndamworohereza ayo bampa ce ndayatwara muhira nkayabika kugira umukozi kw'icenda kugeze ndonde kugura niforume n'amakaye mezi nawe atoyi banje uwo ni umwe mu banyeshure bari mu kiruhuko bahisemo kuja gufyatura amatafari kugira bigurire ibikoresho vy'ishure bongere basahirize n'imiryango yabo we na bagenzi be bemeza ko iki gikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu kiyange muri zone ya buterere mu buraruko bwa bujumbura kubera ndonka amahera y'agashati kugenda ku ishuri ku munsi iva ahige bamemba igihumbi amajana indwi cengura nk'agashati cyangwa ikama mbiri nabona imwivuganza ngaha urabona iyo ubu- turi mu buruhuko dushobora nyine kurondera akazi kubera tu- dufunguye tukica tura- turu- aya mafaranga tuba twayabizi kubera akazi azo- azodufasha igihe cyo- c'ishuri forume ijana ni turuwasa ku munsi harigihe ntana amademire cyangwa imisenke cyangwa amademisenke urabona nk'umubyeyi ashobora kuba yabuze kimwe gusa yarondeye bikeya nanjye nkaca nongerereza je igituma niyumviye kuzanga nacasinze ndondera amahera y'amakayishu umuvyeyi nawe ndamworohereza ayo bampa ce ndayatwara muhira nkayabika kugira umukozi kw'icenda kugeze ndonde kugura niforume n'amakaye mezi nawe atoyi banje umumaro w'ako kazi n'abavyeyi barawubona uwo mugabo bari mu bafise abana bafyaturira aho ku kiyange twebwe ababyeyi biradushimisha kubera abana nk'ubu unye bari mu buruhuko baca baja rero guca amafaranga hanyuma ayo mafaranga nayo niyo bazoheza amwe bakayaguramwo nk'ibikoresho ayandi nayo bakayaduha twebwe ababyeyi akadufasha mu rugo bibarinda ubunebwe bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha ab- abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe ababyeyi biraturuhura ko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abu abafasha atanyungu bibaha bopfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha eka n'abakoresha aba bana basigura ko bibafitiye akamaro bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe cy'uburuhuko bibarinda kunyuyayuramutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka agahembo tubakingira kuguma mu mu gisagara ngo bagume baja muri za ngeso mbi zo kunywa urumogi canke zo gukora ibidashoboka byose Bo, mwana twebwe ngaho abana ingene bakora hari ibyo bita ubutafari amajana atatu mba ziba zitwa iforoma ijana n'itanu aho mba umwana abakoreye tuvuge ane n'itanu bo hariho abana rero umwana ashobora kugenda kugera saa yine akaba akoreye bibiri bitatu kandi hari n'abaja ku ishuri ba- bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora nta muntu akoresha umwana ngo ngo- ngo amunanitse umwana wenyine akubarendaretse naho nyine umuharura icyo yakoze Ah, muri iki gihe cy'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana butwijukira bakaza bakadukora muri kino gihe abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bari mu ruhuko bukuru umuhinga yize ibijanye n'iyifato sakafine ntiyakire arashima imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe igatuma abana bakora iyindi mirimo ahamagarira ababyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cyane cyane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi nk'akama rero novuga ntintera sinogatera cyane cyane abana cyangwa abo bajene ahubwo dushaka akama twotera twagatera ababyeyi kuko niba bafite uruhare rukomeye muri buno buruhuko uruhara rwa mbere ni uko umubyeyi umwana ari mu buruhuko abwirizwa kumukurikirana kubera kare ababyeyi bahebera ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari ririmwo ni umubyeyi wenyine abwirizwa kumukurikirana mu kumukurikirana rero icyo yokora ni uko amurondera icyo akora umwana ntiyirirwe ataca ariko arakora ngo urirenge umwana abwirizwa kuronka icyo akora ataca aronse akora akaja kwirigara kandi agiye kwirigara ahazoharonkera ibindi biganiro bitari vyiza ikigira kabiri ni uko abavyeyi bogerageza guha umwanya wo kuganiriza abana ariko kandi n'ugwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagendana baribo barategerezwa kumenya imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana umupfasoni anasanga mu kurindira ko ibiruhuko bigera ishure ryose ryari rikwiye kuba rifise umurezi yize ivyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigishe abana ariko n'abarimu ko bafata abarerwa babo ishure ryose ryabwiriza kugira umupsikologe scolaire kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana co kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburimvo vyari vyiza ko ishure ryose haba hariho umuntu yize ibijanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya inyifato babwirizwa kubwira abana mu bihe by'uburuhuko cyane cyane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye mu burundi bakora imirimo irimwo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubakwa za leta zasambutse canke mu kibano ibi bikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashyirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomini atandukanye eroje urikaneza ijwi rya amerika
tukivuga ibibazo bijyanye n'abana bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara basabiriza ibiribwa muri ibi bihe mu nkambi ya rusenda havugwa ikibazo gikomeye cy'inzara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu rusenda ugeze ku kiyaga cya tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu n'ahubatse inkambi ya rusenda usanga hari abana benshi b'abahungu bamwe bari gufasha abarobyi kuvana imboga mu mato abandi nabo bavana ibikoresho mu mato mu gihe hari n'abandi baba bari ku rupangu rwa monisco basabiriza ibyo kurya kubera ibibazo by'inzara bahura nayo mu miryango yabo niyo nkuru gerari ni umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko aba muri village ya cumi na gatatu yavuye iwabo aza gusabiriza kuri monisco mu gitondo ugiye no kuva mbyutse ni ugukaraba mu maso no kumanuka aha kwitanganika nyine kubamo n'ike kubera yuko ku murango umubyeyi ahita agenda mu ntuzenya iyo mu mirima nyimba akura imyumbati ibijumbu aba ari ibyo mu ijoro rero ibyo kugira ngo hari azanye ibyo mu ijoro natwe tuba turi ngaha kwihigira ibyo ku murango twebwe abantu nka je nazananye na petit frere wanje nguyu ngaha mucama wanje na, na mubyeyi bagiye mu murima aha baza kuza ku masaha yo ku mugoroba inzara inzara yonyine ni jewe ku bwanje jewe niyo ituma je nza ngaha sadi mango pascal nawe ni umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu y'amavuko ahamya yuko ubukene bugaragara mu miryango yabo nabwo biri mu bituma bahora bajya gusabiriza kuri monisco no mu barobyi abana benshi twari tugomba mudufasha kubera hariho ababyeyi bamwe banywa inzoga nk'ubu ugasanga barapokeje amahera agaherera mu nzoga urumva abana bakaguma barahangayika ntacyo abaha avuye mu nzoga n'induru hariho bamwe bagera ino bakarara ino kubera bazi bageze iwabo n'induru bamwe mu barobyi bakorera kuri iki kiyaga cya tanganyika baganiriye na radiyo ijwi rya amerika bavuga yuko nyuma y'amezi ane impunzi zidahabwa ibifungurwa urujya n'uruza rw'abana rukomeje kwiyongera aho bakorera twebwe nk'abarobyi abana baratugora kubera bava mu ikambi bazi bakurikiranye ingene boronka ingene bajya kubera mu ikambi atanja ziriyo badapokera twakira abana benshi ngaha kubera inzara mu ikambi batabapokeza badutura ibibazo yuko bafise inzara nyinshi rwose mu ntuze mu mihiri iwabo icyo tubakorera mu mwanya haba hageze umwanya wo kurya turabaha bakarya kuko ntitwobirukana nabo baraza ngaha tukabafasha tukabaha ubugari bakarya bakadufasha kwinjiza ibintu mu bwato umuntu arose utuboga mu mazi tukabakurira duke kugira nabo baze gufungura mubona bituruka kuki kugira ngo baze kwirirwa ngaha kugira baze kwirirwa ngaha biva ku nzara hari abaza bazanywe no kuyiba kuko bavu- babuze icyo barya n'abaza bazanywe n'inzara nyine tubasaba abantu nk'abantu baba babapokeza babajejwe bobagirira vuba kuko abantu bashaka gupfa n'inzara ngaha nyirahabineza anje ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda asobanura yuko usibye kuba abana babo bajya bajya gusabiriza ku kiyaga cya tanganyika atewe impungenge n'indwara zishobora kwibasira bamwe muri abo bana bitewe n'ibyo baba bafunguye ikiyaga cya tanganyika n'umwana asigaye ajyayo agakubitwa kubera kugenda atoragura ububoga hasi ntacyo n'ubundi bitumariye kubera ko abana bagiye kwicwa na korera kubera ikibazo cyo kuyora imboga zamaze kuba nabi bakazirya zitanahiye kubera ikibazo cy'inzara umuyobozi uhagarara impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda emmanuel ntirampeba nawe yemera yuko iki kibazo cy'inzara aricyo gituma abana benshi bava mu nkambi bakajya kuzerera ku kiyaga cya tanganyika kubera ko abana atakazi baba bafise ngaha mu ngo usanga kenshi baguma batembera hariya rero kwitanganyika kubera ariho hasa n'aboneka udufi benshi uca usanga bagerageza kwitaho kuja hariya kugira ngo arabe ko yobona n'udufi mbere hari n'abagerageza no kuja mu mazi kugira ngo barabe ko bashobora kuronka agafi yozana muhira kugira ngo barabe ko hari ubwo botegura imfungugu urabona ko inzara idukubise amezi atatu abantu batararonka si ku kiyaga cya tanganyika honyine hagaragara abana benshi muri ibi binzara ibasi inkambi ya rusenda ahubwo hari n'abagaragara mu mirimo yo kwikorera amatafari abandi nabo bakagaragara mu mashyamba y'ibigazi batoragura imisi vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'Epfo.
tuve muri congo tujye mu mujyi wa portland muri leta ya maine hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho rwiyemezamirimo w'umunyarwanda mike mwene data yashinze ikigo gicuruza ikawa y'u rwanda mu rwego rwo kuyimenyekanisha ku isoko ry'amahanga ikigo rwanda bin kigura ikawa mu bahinzi b'u rwanda kikayicuruza ku isoko ry'amerika nyuma yo kuyikorera imirimo iyongerera agaciro mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu geoffrey mutagoma bwana mwene data yatangiye amubwira uko icyo gitekerezo Ah, cyamujemo iki kigo muri make yanashinze eh, cyatangiye muri bibiri na cumi na kabiri nibwo igitekerezo cyaje iki kigo icyo gikora ah, tuzana ikawa dukorana n'abahinzi n'aba- n'abantu baproducinga ikawa mu rwanda dufatanyije n'abahinzi hanyuma ikawa tukayizana hano tukayitegura tukayipakeginga hanyuma tukayitanga ku isoko tuyigurisha ku bahinzi ku bacuru ku bandi bacuruzi nabo bakeneye kuyidandaza ariko tukagira eh, n'ikawa na na kofi shopu zacu eshatu hano zaho naho ducururiza iyo kawa hanyuma i- muri rusange intego yacyo ni ukugerageza ah, gufasha kwagura isoko ry'ikawa y'u rwanda ku ruhando mpuzamahanga Mm. ikawa y'u rwanda gucuruzwa muri amerika icuruzwa n'umunyarwanda twari dusanzwe tubizi ko n'ubundi ikawa ihingwa mu rwanda icuruzwa mu bihugu byo hanze ariko se wowe nka rwiyemezamirimo w'umunyarwanda byakujemo bite n'iki kintu cyabaye imbarutso yo kugira ngo utekereze guhimba icyo kigo
Ah, urumva nza hano muri amerika nari nsanzwe nakuze twiga mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye cyangwa muri kaminuza twumva mu makuru ko i- ikawa ari kimwe mu gihingwa gifite eh, gikina ah, gifite impakiti nini kuri ekonomi y'igihugu siritu ku bintu igihugu cyohereza mu mahanga Eh, rero ngeze ahangaha urumva najyaga ntabwo nanywabwa ikawa ariko hano nk'uko ubizi ubivuze ikawa ni ikinyobwa kinywebwa ku rwego rwo hejuru najyagayo aba- aho uko ushaka guhura n'abantu cyangwa se uko nabaga nkeneye gukora indi mirimo y'ishuri ariko ntashaka kujya ku ishuri najyaga muri izo za kopi shopu cyangwa se rimwe na rimwe abantu aba- um, abantu benshi a- iyo bagusaba ko muhura bagusaba ko akenshi mu gihe cy'umunsi bagusaba ko muhurira mu makofi shopu kurumva rero nkajyayo noneho bambaza ngo uranywa iki kubera ntanywa- ntanywaga ikawa akenshi nkasaba icyayi ibyayi bya hano rimwe na rimwe ntabwo nabishoboraga ubwo bikarangira nshaka ikawa ubwo kubera ko nzi ko ikawa y'u rwanda nyine ari imwe nakuze bavuga ngo ni imwe mu ikawa nziza ku isi which is, um, we are- kandi koko nibyo ubwo nkababaza ese mufite ikawa y'u rwanda anda nkubwije ukuri ahenshi nabazaga wasangaga batanazi u rwanda ah, batanazi ko wenda tunagira n'ikawa so naho ngaho muri rusange natangiraga kwibaza so kubera iki se ko nzi ko ikawa y'u rwanda ari nziza kandi ari igihingwa du ah, dusapurayinga ah, ku rwego rwo hejuru kubera iki hano kidahari ubwo naho ngaho muri makeya igitekerezo cyaturutse ni gute na ni ni iki nakora kugira ngo nanjye nshobore wenda kumenyekanisha icyo gihingwa naho cya- naho byaturutse nta n'ahandi ibyo bifitanye isano n'izina wahisemo guha ikigo cyawe rya rwanda bin
E- yego nashoboraga guhitamo irindi zina nashoboraga guhitamo mike kofi nashoboraga guhitamo arabika kofi nashoboraga guhitamo ha- hari amazina menshi ariko intumbero yanjye yari yo kuvuga ngo ubwo dufite ikawa kandi akaba ari ikawa nziza kandi aho ngiye bakaba batayibaza ni igiki nakora ah, kugira ngo nshobore gu- kumenyekanisha nanjye iyo- ngire uruhare rwanjye mu kumenyekanisha iyo kawa naho no kumenyekanisha igihugu muri rusange ni aho ngaho oh, in- eh, izina narikomoje
ku muntu w'umuhinzi cyangwa se w'umuturage usanzwe mu rwanda wumva ko umuntu w'umunyarwanda yiyize muri amerika akabona nk'uko nguko bitubwiye ikaba y'u rwanda idahari akagira igitekerezo igitekerezo kikavamo ikigo eh, kimaze kugera nko ku rwego nk'urwo icyawe kiriho yakwibaza ati ariko ibi bintu arabivuga nk'ibyoroshye ariko igomba kuba ari inzira ikomeye
urumva nk'umwimukira ah, kandi ushaka gukora ibintu ku rwego ruhambaye ku rwego rwo he numvaga ko nindikora ku rwego rwo hasi just mu buryo bu- bwo kuvuga ngo nafunguye agakofi kofi bitampa ah, bitari bumpe urubuga rwo gushobora kumenyekanisha ikawa ubwo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo mu by'ukuri natangiye muri bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi na gatatu itangira ariko ibikorwa byanjye nibura byatangiye gutangira kumenyekana nko muri bibiri na cumi na gatanu gutyo nibwo natangiye gutangira ubwo urumva iyo myaka nk'ingahe ishize nari mfite ikawa ariko iyo ku rwego rwo hasi ngerageza gushaka isoko ngerageza gu- gu- kwiga icyo bifata kugira ngo ushobore kubaka kampani hano ngerageza kwiga ah, i- ibisabwa ngerageza gushakisha ibyangombwa Ni- muri makeya ni uko nguko natangiye ni uko nguko natangiye ibintu n'urugendo rurerure urumva nta mafaranga ugomba gushakisha ubundi buryo wishakamo icyo gisubizo numvaga mfite intego yo gushaka kubikora so ni makeya mm, rwari urugendo rurerure ariko uyu munsi ndishimira aho bigeze n'aho tugana ye mu kanya gato turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'aho bigeze n'aho bigana ariko umuntu ufite ikofi irimo utujana dukeya tw'amadolari cyangwa se irimo ikarita zimwe za za debit cyangwa credit kugira gutya agatangiza ikigo gikora nk'ibyo ikigo cyawe ukora amafaranga wayakuye he? waragujije wari usanzwe eh, ufite amagugu wibitseho byari bimeze bite
nta magugu ntayo ni naje hano nkirangiza univerisite urumva nawe nta nta n'akandi kazi urebye nari narashatse ngo mvuge ngo nara- nakoze narizigamiye eh, na na nakoresheje ubundi buryo ubu hari uburyo bwinshi urumva nigaga navuye mu rwanda ndangije amashuri ya univerisite ngeze ahangaha niga ibindi bintu mm, ibyo bita bizinesi hanyuma mu cyiciro cya gatatu hanyuma muri ubwo buryo haba harimo uburyo bwinshi wiga uburyo bagusobanurira ibintu ukagenda ugerageza no gusoma ese aba bandi bo batangiye gute babikoze gute kuko iyo ukuri iyo ugiye gutekereza izi kampani zindi nini zagiye zitangira ni gake uzatangira umuntu akubwira ngo ngo eee ngo uyu muntu ngo yari afite ngo za miliyoni ngo hanyuma ngo ngo aragenda ngo ahita atangira ngo sitabakisi cyangwa se fesibuke cyangwa se gugu cyangwa se za watsapu usanga izi mbuga nyinshi zose cyangwa se izi kampani nyinshi ku ruhando mpuzamahanga zi- ziri militi biliyoni zaragiye zitangirwa rimwe na rimwe n'abanyeshuri bari mu mashuri rimwe na rimwe bari mu magaraje y'iwabo mu babyeyi babo so nanjye nayitangiye muri aparitema yanjye aho nabaga ah, nkiri mu ishuri umushinga nywutangira mm, nifashisha aba abaporofeseri banyigishaga ayo masomo noneho bakagenda bamfasha kugenda nkwa- nywukorera amelioration kugira ngo ut- ube umushinga uhamye Ah, urumva ubwo icyo nashoboraga gukora ni uko bimwe muri ibyo bintu binsaba gukoresha aba expertise nakagombye kuba nishyura thousand and thousand dollars nabaga ndimo ndakoresha abantu bahembe abo barimu nyine bahemberwa kunyigisha so iyo nabageragaho kubasaba kubabaza ibibazo cyangwa se iki abaporofese abantu babigisha urabizi bak- baba interested mu bintu nk'ibyo ni uko nguko natangiye mu buryo bwo gutangira hatangiranye n'igiciro ah, n'igishoro cyo hejuru ubundi nkomereza aho nari ntuye ntangira mpakoresha nka store nka storage yanjye ububiko bwiza nari ntangiye kujya nzana hanyuma mbonye ibintu bisa nkaho koko ntangiye kugenda mbona abakiriya ah, njya gukora ibyo bita ah, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ah, ah, gushaka igishoro
mu makuru y'imikino na siporo mu rwanda kuri uyu wa gatandatu hitezwe umwiherero w'ikipe ya Rayon Sport kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino Jean Claude Munyandinda aratubwira iby'iyo nama ndetse n'andi makuru y'imikino avugwa muri icyo gihugu amakuru y'imikino rero twahera mu ikipe ya Rayon siporo aho uyu munsi wa gatandatu hateganyijwe umwiherero w'ikipe ya Rayon siporo abakinnyi komite ndetse n'umutoza mushya bw'Ibo Kasa bagomba guhurira rero hariya ku ruyenzi ubu tuvugana umwiherero wanatangiye aho rero bagomba gucoca ibibazo by'ingutu bivugwa muri ikipe ya Rayon siporo cyane cyane ibirebana n'abakinnyi batarahembwa ibirahane by'amafaranga y'amasezerano bitarikipima hari abafite ibibazo bindi bigiye binyuranye ndetse twongere n'ubwumvikane buke hagati ya sadaka munyakazi uyu nguyu ni perezida w'ikipe ya Rayon siporo na bamwe mu batemeranya n'imiyoborere ye aha batwabutse ko hari ikibazo cyamaze no kugezwa muri RGB ikigo cy- eh, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ibyo rero nibyo twaba tuvuze muri mbirebana n'umupira w'amaguru twanyarukira no mu magare aho ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi eh, iryo ngiryo ni union cycliste international ubu rero bamaze gufata umwanzuro wo gushakisha ahandi shampiyona y'isi y'umwaka yazabera cyane cyane ko igihugu cy'ubusuwisi cyamaze gutangaza ko irushanwa ry'isi ryagombaga kubera nyine mu busuwisi mu mujyi wa evre martini mu busuwisi nyine birera ku itariki makumyabiri kugeza kuri makumyabiri na karindwi mu kwezi kwa cyenda gutaha Eh, leta y'ubusuwisi imaze gutangaza ko iyo tariki bitashoboka ko bakwakira shampiyona y'isi Aha rero mu gihe hataraboneka ikindi gihugu ah, abakinnyi cyangwa se ibihugu bigomba kwitabira byo biracyakomeza imyitozo nk'ibisanzwe cyane cyane ko n'u rwanda nabwo rwari rwiteguye kuzateguka muri iyi shampiyona y'isi izabera mu busuwisi abakinnyi barindwi bakaba baratangiye imyitozo aribo samuel mugisha moise mugisha hari kandi adrien joseph denis uhiriwe eric muhoza ndetse na twizere tutibagiwe na eric habimana Eh, nibyo twaba tubabwiye mu mikino yo gusiganwa ku magare ndagushimiye cyane Jean Claude Munyandinda umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika w'imikino aho ngaho mu Rwanda Eh, murakoze cyane namwe
nshuti mu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara naho kuri mikoro yari jyewe edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe